mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda twumvikanira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu na fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose naho mu burundi ni ku mirongo migufi kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona muri kumwe na jeffrey mutagoma mu rwanda abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto bashimishijwe n'ingamba nshya zigiye kongera kubaha uburenganzira bwo gukora akazi kabo nyuma y'amezi asaga abiri bari bamaze badakora byaradushimishije cyane kuba tugiye kongera kujya gukora tunashimira leta yacu ingamba yasizeho zo gukumira iki cyorezo uwo ni ngarambe daniel ukuriye abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu rwanda mu burundi ikibazo cy'umutekano ni cy'abayobozi b'intara hirya no hino mu gihugu bashyira imbere impamvu nta majwi yavuye mu matora ya perezida atumvikanwaho n'amashyaka ari imbere mu majwi menshi mu burundi kandi kiliziya katolika n'abadiplomate bahagarara ibihugu byabo barasaba abanyapolitike koroherana no kwisunga amategeko mu gukemura impaka bafitanye ni mu kanya ntimujye kure ya radiyo zanyu reka ariko mugenzi wacu fidel niyongabo abanza tugezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi fidel urakoze geoffrey amakuru yo hirya no hino tubafitiye muri aka kanya tuyahereye muri afurika imigwi igwanya ubutegetsi mu buseruko bwa kongo yishe abantu mirongo ine muri ako karere abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi allied democratic forces adf mu mpfunyapfunyo n'umugwi ukorana na leta ya kisilamu uzwi ku izina rya mtn baragize ibitero ku munsi wa kabiri mu bice bya samboko bandavilemba na walese vukutu mu ntara ya ituri abagwanya ubutegetsi bo mu mugwi adf na mtn batanguye kugirira hamwe ibitero mu bihe bya vuba bakoresheje imipanga barasahura ibifu ibifungurwa n'ibindi bintu bifise agaciro ikigo giharanira amahoro demokarasi n'agateka ka muntu kimenyesha ko abasivili amajana atandatu na mirongo ibiri n'indwi bishwe n'abagwanyi bo mu mugwi adf ku itariki mirongo itatu y'ukwezi kw'icumi uyu mwaka ico kigo kimenyesha ko abantu barenga amajana atanu na cumi na batanu bishwe mu karere ka beni basavye leta ya kongo gusubira kwihweza ibikorwa vyayo vya gisirikare kubera ukugena abagwanyi b'umugwi adf bishuye vyinshi mu bitero vyabaye nk'inyishu ku bitero bikomeye inteko za leta ya kongo zagize mu karere ko mu buseruko bw'igihugu imigwi myinshi yitwaje ibigwanishi irakorera mu buseruko bwa kongo naho muri zambia igipolisi cyaho cahagaritse abantu batatu bagirizwa ko bagandaguye abashinwa batatu baraturira ibiziga byabo mu ihinguriro rikora impuzu umushikiranganji ajejwe intwara yo hagati Steven Kampiongo yemeye ko hazoba itoza rikomeye kwigandagurwa ry'abo bashinwa batatu ryabaye ku munsi w'Imana abo bashinwa biciwe mu ihinguriro rikora impuzu ry'abashinwa Blue Star riri ku mugwa mukuru wa Zambia Lusaka ubwo bwicanyi bubaye mu gihe leta iriko ifatira ingingo zikomeye abashinwa bakorera imirimo y'ubudandaji mu gihugu bavugwa ko bakora ikumira ku banyazambiya hari kandi icuka kibi cyatewe n'uko hari amakuru avuga ko abashinwa bayoboye amahinguriro muri zambia bategeka abakozi kuryama ku kazi kugira ntibakwiragize ikiza c'umugera wa korona ambasade y'ubushinwa muri zambia ivuga ko ubwicanyi bwakozwe ku bashinwa ku munsi w'imana muri zambia ari icyaha kigayitse co kwiyamiriza igipolisi muri zambia gitangaza ko icatumye ubwo bwicanyi bukorwa kidatomoye ubwo bwicanyi bwakorewe mu gice citwa makeni ku mugwa mukuru rusaka tuve mu karere ka afurika dukubitire mu karere k'i buraya aho chancelier w'ubudagi angela merkel yatangaje ku munsi wa gatatu ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi utegereza gufata iya mbere mu rugamba rwo kurwanya ikiza c'umugera wa korona ku isi na cane cane mu gihe imigenderanire hagati y'umuryango w'ibihugu vy'uburayi na leta zunze ubumwe za amerika itoroshe muri iki gihe Merkel yavuze ko ikiza c'umugera wa korona cagize ingaruka zikomeye mu makungu mu vyerekeye ubutunzi n'imibano yavuze ko umuryango w'ubumwe bw'uburayi udashobora gutorera inyishyu ibibazo biri mu makungu wonyene amenyesha ko naho hari ibibazo muri iki gihe ku vyerekeye gukorana hagati y'umuryango w'ubumwe bw'uburaya na amerika amerika igifitiye akamaro kanini uwo muryango avuga ko gukorana na amerika bikiri inkingi ikomeye ya politiki yo hanze y'umuryango w'ibihugu vy'uburaya tukivuga ku karere k'uburaya umuryango w'ubumwe bw'uburayi washize ahabona ku munsi wa gatatu umugambi w'imiliyaridi amajana indwi na mirongo itanu y'amaero agenewe gutuma akarere k'uburayi kogorora inyuma y'ingaruka zikomeye cyane ikiza c'umugera wa korona cagize ku butunzi bw'ako karere ayo mafaranga akwirikiye izindi ngingo zihutirwa ibihugu bitari bike vyo ku isi vyafashe kugira bigarukire ubutunzi bwabyo bwasinzikajwe n'ikiza c'umugera wa korona kimaze guhitana abantu barenga amajana atatu na mirongo itanu mu gihe abagendana uwo mugera bagera ku miliyoni zitanu n'ibihumbi amajana atandatu mu karere k'iburaya kandi ubufaransa bwafashe ingingo yo kuziririza ikoreshwa ry'umuti witwa hydroxychloroquine mu kuvura abafise umugera wa corona ubufaransa bwafashe iyo ngingo ku munsi wa gatatu inyuma y'uko bimenyekanye ko uwo muti ushobora kugeramira bikomeye ubuzima bw'abantu naho mu burusiya umushingamateka akomeye w'ico gihugu yarahakanye ko uburusiya bwangiza indege z'ingwano muri libiya uwo mushingamateka yiyamirije yivuye inyuma ku munsi wa gatatu ivyatangajwe n'igisirikare ca amerika ko uburusiya bwarungitse izo ndege z'ingwano muri libiya gufasha abacangiro b'abarusiya bariko bashigikira inteko za general kalifa hifter ziri mu buseruko bw'igihugu mu bitero vyazo ku mugwa mukuru tripoli victor bondarev yahoze ayoboye inteko zigwanira mu kirere z'uburusiya akaba ayoboye umugwi ujejwe ivyo kwivuna abansi mu nama nkenguza amateka y'uburusiya muri iki gihe yariyamirije ivyatangajwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika africom bondarev avuga ko ibihugu bitari bike vyo muri afurika bikoresha indege z'ingwano z'uburusiya zo mu bwoko bwa mig mirongo ibiri n'icenda nizo ndege zerekanywe mu masanamu yashikirijwe n'ibiro bikuru vy'igisirikare ca amerika mu karere ka afurika africom ziri ku kibuga c'indege ku butaka bwa libiya
urakoze fidel niyo ngabo kutugezaho ayo makuru amakuru yacu yo mu karere tuyahere mu burundi aho ikibazo cy'umutekano gihangayikishije abayobozi bo mu nzego z'intara hirya no hino mu gihugu ndetse no mu murwa mukuru w'ubukungu bujumbura inkuru yakurikiranywe n'aradijwi rya amerika n'abakunzi bayo mu burundi turayigezwaho na mugenzi wacu desire hatungimana i kigali mu rwanda itotezwa n'iterabwoba bikorerwa abanywanyi umugambwe senere mu duce dutandukanye tw'igihugu rituma hari abagoma baturatura abandi bakarara ntibuca amakuru duhabwa n'isoko ryacu mu ntara ya cibitoke ritubwira ko muri za komine ya buganda mabayi na mugina ko hari imiryango ivuga ko hari ababo baguma bararaguza ku gutinya ko bofatwa mu ijoro bababwira amajambo y'uko bazokwicwa canke bakangazwa kubera bagirizwa ko baratoye umugambwe senel umunyamabanga wa mbere w'umugambwe sende david de mu ntara ya cibitoke asabira ibihano abo bose bahohotera abandi bitwaje umugambwe ni mu gihe hari abaherutse gutera urugo rw'umwe muri abo banywanyi bafise imforo yo gutema abo muri urwo rugo abanyagihugu ariko bariduga ko ibihano bisa naho bidashyirwa mu ngiro uyu ari mu bamaze kuborezwa igufa avuga ingaruka zo kudahasha mu guhana bansanze ku rugo barantora saa yine z'ijoro barankubita gushika naho banja kwa muganga muri hopitale militaire ndavugwa ndagenda muri medecin sans frontiere ndavugwa gushika naho n'urugo ndomoka ubu rero nari maze iminsi iyinga rimwe ngarutse mu muryango yarafunzwe yamazeyo iminsi itandatu mu gasho aca arataha amaze gutaha niho yaciye atangura kwigamba rero ngo ubutegetsi ni bwiwe ico bikoze amakenga ni menshi mu bajejwe intwaro ko hamwe abanywanyi b'umugambwe watsinze amatora wobandanya ibikorwa vyo guhohotera abanywanyi ba senel utemera ivyavuye mu matora bishobora kuba agasomborotso kuri bo ku bw'ivyo mu ntara nka zose zo mu gihugu babura amatari bariko barakoresha inama z'umutekano abanyagihugu babahimiriza kubana neza aho isoko ryacu ryashoboye kuronka amakuru buramatari wa bururi yasabye kwitwararika ibikorwa by'iterambere n'uwa makambagade niy'ukuri yasabye abakorerwa itotezwa n'iterabwoba kutaba mu ruhagarara kuko amatora yaheze nayo ku basende dfdd batangarijwe intsinzi y'amatora guhagarika imvugo ishobora gukabura agashavu ku batsinzwe wese yakoze ukabibona ukabyumva sibyo yego kandi utsinzwe bagira atsinda utsinze nawe atsinda abangana atindira bose atwarira bose ntange yo kunagira umutimba uhagaze cyangwa ngo kube yinyegeje uwatsinze nawe ahuye n'uwo yibaza yuko yatsinze ntacyo agutunga urutoki cyangwa ngo amubwire amajambo yo kumusesereza mu mutima nubwo biri uko abanywanyi b'umugambwe senel babandanya bafatwa agasakisaki bamwe bakaburirwa irengero abandi bagafungwa ku rubuga rwa twitter umugambwe senel uvuga ko kuva ku munsi w'amatora gushika kuri uwa kabiri haharurwa abanywanyi babo barenga amajana ane baburiwe irengero uwo mugambwe werekana kandi ko bafashwe mu ntara zose z'igihugu havuyemo intara ya ruyigi gusa intara ya bubanza na bujumbura nizo zimaze gufatwamwo benshi barenga kuri mirongo irindwi hakurikira ngozi na kayanza haharugwamwo abarenga mirongo itatu yamara isoko ryacu muri izo ntara zose ntizabashije gutohoza neza ibyo bitigiri umushikirizamanza wa repubulika akaba yandikiye umugwiseni awusaba gukura ku ntonde z'abitoje mu bashingamateka hamwe no mu bahanuzi b'amakomine abari muri abo bafashwe baciriwe urubanza canke bagikurikiranwa n'ubutungane ariko kubera ko umugambwe senel wemeza ko wibwa amatora uvuga ko ivyo birimwo mu vyo uzosaba kurenganurwa ko mu gihe twarangiza gutunganya iyi nkuru radiyo ijwi rya amerika ntiyari yakamenya niba indongozi z'umugwi senere zituye sentare ijejwe kubahiriza ubwirizwa nshingiro ku bijanye n'ivyavuye mu matora zitemeye ko zari bwatunganirizwe urakoze desire tugume mu burundi aho kiliziya gatolika ivuga ko amatora yabaye ku wa gatatu w'icyumweru gishize atabaye mu mucyo no mu bwisanzure iyi kiliziya iremeza ko indorerezi zoherejwe n'inama y'abepiskopi zirenga ibihumbi bibiri magana arindwi zabonyemo inenge nyinshi Pierre Claver niyo nkuru nibyo atubwira ishengero rya katolika mu burundi riremeza ko ryakurikiraniye hagufi amatora aheruka kuba ndetse bakaba baranarungitse indorerezi zirenga gato ibihumbi bibiri n'amajana indwi mu gihugu inama y'abepiskopi katolika ivuga ko naho izo ndorerezi zari nke ugereranije n'ingene igihugu kingana zashoboye gushika mu makomine yose y'igihugu bivanye n'ingene bari bacaguyeho bashira ijisho kurusha ahandi icegeranyo abo bepiskopi katolika bashize habona cerekana ko amatora yabayemwo ubusuma budasanzwe harimwo ukwiba amajwi kugagamisha ibitigiri canke aho abantu batoye inshuro nyinshi musenyeri yoakimu ntawondereye ni umukuru w'inama y'abepiskopi katolika uguhata abaserukira bitoza mu icungerwa ry'amatora ngo basinye ku mpapuro z'ivyegeranyo vy'ivyavuye mu matora ayo matora ataraba ngo izo mpapuro zibanze zuzuzwe amasanduku y'itora mwamwe yujujwe amajwi amatora ataraba ugutorera abantu bapfuye cyangwa bahunze ukwemera impushya zo gutorera abantu benshi kandi bene izo mpushya zitari zirekuwe abantu bamwe batoye bisubiriza ku mabiro y'itora mwamwe ukwirukana abaserukira bitoza n'abarorerezi mu gihe cyo guharura amajwi abo basenyeri katolika babona ko utwo tunenge twibonekeje dutuma ibiharuro byatangajwe ko byavuye muri ayo matora bitaba byo gusa bahamagarira ubona ko yarenganijwe kwitura ubutungane aho gufata inzira yo gukoresha inguvu turavye rero ayo mahinyu yose hamwe n'ayandi tutiriwe turavuga turibaza nimba atotuma hagira igihinduka ku biharuro bizoshikirizwa ko aribyo byavuye mu matora ibyo ari byo byose uko dutera ibyatsi akarenganyo akariko kose niko twamirira kure ugukoresha igikenye nk'uko twabivuze ubuheruka uzobabona ko yarenganijwe muri ayo matora aritura ubutungane maze nabwo bumutunganirize neza ku bindi nabyo muri iki gihe cy'inyuma y'amatora turasabye dushimitse abajejwe intwaro ko bohana abo bose bariko baratoteza abo babana babahora ko berekanye yuko badahuje nabo aho bahagaze muri politike eka mbere bateshe nabo babacambirwa kubigira ku itegeko rigenga amatora ryarekurira abitoza benshi kwiyamamaza umwenegihugu wese yari afise uburenganzira bwo kwitorera muri bo uwashaka gushika ubu umukandida amaze kuvuga ko yibwe muri ayo matora ni agaton rwasa umugambwe sanel utunenge rwasa avuga ko afitiye ivyemezo ntawo dutandukaniye n'ivyo vyashikirijwe n'abasenyeri katolika aha yabishikirije ibinyamakuru bikorera mu gihugu meme uh, en aveugle rovere les résultats qu'on est en train de proclamer sont plutôt des résultats fabriqués et non pas des résultats ati n'impumyi yobibona ibitigiri vyatangajwe nivyo biteranije bo nyene atabuzi iyo babikuye bitizewe kandi bidahuye n'ukuri kw'abatoye kuko ivyegeranyo bitari bike dufise vyerekana ko abatoye ahenshi baruta kure n'iyo abari banditse abakoresheje amakarata menshi yatanzwe n'abakuru b'imitumba kugagamisha ibitigiri no guhindura ivyo abatoye n'ibindi n'ibindi ni mu gihe ahenshi ari twe bituza imbere nta kindi twakora atari ukwitura sentari yubahiriza ibwirizwa shingiro kugira ngo iturenganure c'est de saisir la cour constitutionnelle umugwiseni ujejwe gutegura amatora wowo ntoca hirya no hino mu kwemeza ko amatora yateguwe neza pierre claver kazihise atwara umugwiseni yabishikirije ariko yerekana ibiharuro mfatakibanza vyavuye mu matora iyo nteguro rero yabaye nziza kuko yatumye abenegihugu bitaba amatora ari benshi baratora atamusunikano uguharura amajwi kwabereye aho nyene ku biro vy'amatora imbere y'abaserukira bitoza n'abarorezi bose babyifuza ibi bikerekana ko iryo harura ryabaye mu muco ibiharuro ntabanduka by'ayo matora hatavugwa ko rumwe bizomenyekana itariki zine z'ukwezi kuza hagati aho umugambwe uri ku butegetsi mu kibanza c'umukuru w'igihugu watahukanye amajwi agera ku bice mirongo itandatu n'umunani n'uduce mirongo irindwi na tubiri ku ijana nayo senel uronka ibice mirongo ibiri na bine n'uduce cumi n'icenda ku ijana abitavye amatora barenga ibice mirongo umunani n'indwi ku ijana pierre claveni nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika urakoze claver turacyari mu burundi aho abadiplomate bahagarara ibihugu byabo muri icyo gihugu nabo bunga mu rya kiliziya gatolika ihuriro ry'abo badiplomate rishima uburyo amatora yagenze rinasaba abafite ibibazo ku byavuye mu matora gukoresha inzira zemewe n'amategeko ni inkuru tugezweho na mugenzi wacu aloyizi bigirimana uwo mugwi w'abaserukira ibihugu ushikiriza ko bumvise ibiharuro mfatakibanza byavuye mu matora yo mu ndwi iheze bakaba bashima ko abanyagihugu bayitabiriye ku bwinshi uwo mugwi w'abadiplomate usaba ku nyungu za bose abanyepolitike gutorera inyishu ibibazo vyokwaduka muri aya matora baciye mu nzira zitekanijwe n'amategeko umurwi umenyesha ko bazoba hafi y'abarundi mu nzira igana mu mutekano demokarasi ubutungane n'iterambere rirama mu itangazo bashikirije kuri wa gatatu abo badiplomate batera intege abanyepolitike b'u Burundi bahiganywe muri aya matora kuguma batekanye banasaba kwisunga kandi akamo batewe na komisiyo y'umuryango w'ubumwe bwa afurika hamwe n'ubunyamabanga bw'ishyirahamwe mpuzamakungu oni babasabye kwirinda icyo cyose cyoza gitera umudurumbanyo no gushyira imbere kuganira mu gutorera inyishu ibyo badahuriza ko bijyanye n'amatora umurwi ugizwe n'abambasaderi ba afurika y'epfo w'ubudage ububirigi kanada ubushinwa misiri ubufaransa ubuyapani kenya nigeria uganda ubuholande ubwongereza ubuswise tanzania uwa repubulika ya demokarasi ya kongo turukiya umuryango w'ubumwe bwa buraya uhagarariye ambasaderi wa leta z'ubumwe za amerika hamwe n'abandi urakoze aloyizi utuvanye mu burundi utegereje mu rwanda aho nyuma y'amezi asaga abiri abatwara abagenzi kuri moto hirya no hino badakora bagiye gusubira ku kazi ariko hagiyeho imikorere mishya izahera mu murwa mukuru w'u rwanda i kigali iyo mikorere ishingiye ku ikoranabuhanga mu kwishyurana hagati y'abamotari n'abagenzi byose mu mugambi wo kwirinda icyorezo cya covid cumi n'icyenda i kigali ni inkuru tubaza mugenzi wacu eric bagira ubusa
ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu y'umwaka amezi azaba asaza abiri n'igice ibinyabiziga bya moto bidatwara abagenzi kugeza ubu kubera bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto hirya no hino mu gihugu babwiwe ko bagiye gukomorerwa ni inkuru ishimishije kandi bategerezanyije igishyika bwana ngarambe daniel akuriye ihuriro ry'abakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto mu rwanda byaradushimishije cyane kuba tugiye kongera kujya gukora tunashimira leta yacu ingamba yasizeho zo gukumira iki cyorezo ibyo rero nibyo biri gutuma natwe tugiye gukora itsinda ryacu ry'abamotari rigiye gusubira mu muhanda bakigera mu muhanda abamotari bazaba bavanywe mu mubare w'abahabwaga ibibatunga muri iki gihe batakoraga kubera icyorezo covid cumi n'icyenda bagiye kugera mu muhanda ariko basangamo andi mabwiriza mashya yo kwirinda icyorezo arimo kwishyurana bakoresheje ikoranabuhanga rya mubazi nta guciririkanya kuzongera kubaho hagati y'umugenzi n'umutwara kuri moto ingingo izatangirira mu murwa mukuru w'u rwanda kigali ariko yari yaranatekerejweho mbere y'icyorezo mu by'ukuri ntawe bizabangamira kuko ikigo ngenzuramikorere rura uko kigena ibiciro bya bisi abaturage bakanyurwa nuko n'ubundi bagiye kugena n'ibiciro bya moto kandi n'urwego rwa leta rushingira kuri esansi rushingira uko wa muntu anywa amavuta rushingira uko atanga imisoro byose baba babirebyeho niyo mpamvu ayo bazagena azaba adahenda umuturage azaba adahenda n'abandi ukora akazi kuri bamwe mu bamotari ni inkuru nziza kuba bagiye gusubira mu mihanda bashakisha imibereho ariko ngo nanone amananiza aracyari yose ku byo basabwa kubahiriza muri aka kazi kabo
wagiye mu muhanda ufite ibyangombwa nicyo ni cyo cya mbere dufite perime dufite karite zone dufite asirasi dufite otorizasiyo n'ikarita y'akazi iryo kubazo birahagije ku muntu umumotari gutangira akazi ariko ibindi bigira wiyongeraho bigira gutya gira gutya ariko abafatikari wemerewe kujya gufataho umubazi amerewe gufata kuri yego ukazaba umuntu ari gutegeka muri make ugasanga biri kuri bamwe bafitiyemo inyungu abandi turimo turabivamo gusa ku batega moto nabo babwiye ijwi rya amerika ko ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu itegerejwe na benshi hari byinshi izaba yoroheje umunsi wa mbere ni ukuvuga ngo ni nka celebration ubu mwagendaga mute kugenda ni ukugenda n'amaguru hafi isi ukoresha iminota itanu cyangwa se icumi imodoka umurongo aba ari muremure ariko yari ibintu byihutirwa bashobora gutega ku kamoto bakavuga ko kuri gahunda yo kwishyurana mu buryo bw'ikoranabuhanga rya mubazi hari ibyo bizoroshya ni uburyo bwiza bworoshye uburyo bwo kwishyura harya wabaga ufite amafaranga ugasanga nta eshanje abafite ubwo bikaba ngombwa ko mutinzwa no kuvunjisha ushaka eshanje kugeza ubu amakuru ijwi rya amerika ifite ni uko buri mumotari azajya yishyura mubazi ibihumbi magana abiri by'amafaranga y'u rwanda kashi cyangwa se akazajya akora yishyura mu mujyi wa kigali moto nizo zari zisigaye zonyine zidakoresha uburyo bw'ikoranabuhanga mu kwishyurana mu batwara abantu kenshi ko bagiye gusubira mu mihanda igipolisi cy'u Rwanda kigakomeza kubibutsa ko bagomba kuzirikana amabwiriza yo kwirinda icyorezo covid cumi n'icyenda sipi jean bosco kabera avugira igipolisi cy'u Rwanda abamotari rero bumva yuko bagomba kuzatwara abantu icyo gihe niyo tariki bumva bategereje iyo irahari izaza ariko noneho bagiha ngo biteguye bate bagomba kumva yuko uwo muti wo gukaraba bawufite nk'uko wabivuze icya kabiri ni uguhana intera icya gatatu ni umuco wo kumva yuko bagomba kwambara agapfukamunwa ntibajyana umuco kumva ko amasaha yashyizweho ntarengwa yo kuba bavuye mu muhanda ari umuco mbere gato hakibura iminsi ibarirwa ku ntoki minisiteri y'ubuzima yashyizeho uburyo bwo gufata ibipimo fatizo kuri bamwe mu bakora umwuga wo gutwara abagenzi kuri moto ikavuga ko nk'abantu bahura n'abandi benshi bizaba umwanya mwiza wo kumenya uko icyorezo kizaba gihagaze muganga daniel ngamije ni minisitiri w'ubuzima turashaka rero kugira itsinda risaga nk'igihumbi banyanyagiye mu mujyi ahangaha buri gihe tuzajya dusuzuma ngo turebe niba muri bo ntawanduye bazaduha amakuru niba hari icyorezo cyaba kiri mu baturage kuko ukuntu bagenda bahura n'abantu babatwara nihagira umumotari wandura bizaduha amakuru y'uko hari ikibazo kiri mu baturage ubu twabasuzumye ubu twabifashe nka baseline ni igipimo fatizo muri kiriya cyiciro cy'abamotari tuzabikurikirana buri gihe rero kugira ngo turebe uko icyorezo cyaba gihagaze mu mujyi wa kigali ndetse n'ahandi kuva kuri uyu wa gatatu kandi ihuriro ry'abatwara abagenzi kuri moto mu rwanda ryabwijwe rya amerika ko ryatangije amahugurwa ku mikoreshereze y'ikoranabuhanga rya mubazi ku bakora muri uyu mwuga na cyane ko benshi baba bataragize amahirwe yo kwiga bakavuga ko mu gihugu hose hazaba hari abagera mu bihumbi bitanu berekera bagenzi babo ni ingingo yumvikanisha ko akazi kaziyongera ku bashinzwe imyitwarire y'abamotari mu gihugu hose harabarurwa abamotari basaga ibihumbi mirongo ine na bitanu muri uyu mwuga uretse moto zizasubira mu mihanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu binateganyijwe ko ingendo z'ibinyabiziga bitwarira abagenzi hamwe hagati y'intara n'umujyi wa kigali zizasubukurwa bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali tugume mu rwanda ubutegetsi bw'umujyi wa kigali burasaba abantu bawutuye n'abawugendamo bose kwirinda gufasha abana bo ku muhanda mu rwego rwo kwirinda gukwirakwiza icyorezo cya covid cumi n'icyenda inkuru turagezwaho na mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda mu cyumweru kimwe uyu mujyi umaze utangiye igikorwa cyo gushaka abana b'inzererezi wemeza ko abasaga magana arindwi bamaze gukurwa mu muhanda umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage madamu gatsinzi nadine atangaza ko ibi bikorwa byakozwe nyuma yo kubona ko aba bana bakomeje kwiyongera madamu mutoni gatsinzi nadine avuga ko ubwiyongere bw'aba bana basaba mu mujyi wa kigali bishobora kuba bwaratewe n'ingamba zo kwirinda icyorezo cya virusi ya korona gatsinzi yasobanuye ko banasanze byaranonye byongerewe nuko muri ibi bihe abana benshi batakiga ndetse kuba n'ibiza byatewe n'imvura nyinshi byaba biri mu byongereye ubwinshi bw'inzererezi mu mujyi wa kigali ijwi rya amerika ryanyarukiye mu duce tunyuranye aho abana bakunda kujya basobanura ko inzara ariyo mpamvu nyamukuru ibatera guhunga imiryango yabo kuki murimo kuza mu muhanda se ni ukubera inzara n'ubukene kubera ko nyine tuba twarabuze ibyo kurya kandi kaye mu rugo usanga ari mvururu mvururu ubundi iyo twanabonye ubundi n'imodoka zaje mu marembo tujya tugasyaga ariko uko dusyaga baba bari kudukubita tukaza gusaba amafaranga tubonye tukayajyana twaba ari duke yaba ari ijana tukayaguramo umufungo w'ibijumba tukawutahana hari n'igihe bigeze kudufata baranje batujyana kudufunga igikondo ngo ntituzongere kugaruka mu muhanda ariko twabona icyo twarya natwe dutunzwe nawe si abana bonyine twasanze mu muhanda kuko akenshi baba bagendana na ba nyina cyangwa abandi bantu bakuru bose imvugo ari imwe bafunguza imyaka bafite ntibatera isoni ugasanga umugabo yaragutaye nyine agutereranya ufite n'abo bana tutarateramo kino cyorezo nabwo twari tuyifite ariko twabona n'ibiraka byo guhinga tugakora n'ubu ngubu ni uko rwose n'ubu bajyaga batuzanira iyo futu abana tukabatekeramo icyo gikoma iki na bya bishyimbo ariko ubu ntabyo bakituzanira ko rero kugenda gutya tugenda dushakisha umuyobozi w'umujyi wa kigali wungirije ushinzwe ubukungu n'imibereho y'abaturage yavuze ko icyatumye bihutira kubavana mu muhanda ari uko bashobora kuhandurira cyangwa bakanduza virusi ya korona bityo ko bibujijwe kubaha amafaranga icyo dusaba abantu ni uko umuntu usabiriza ntabwo twemerewe kubafasha ubundi noneho cyane cyane muri iki gihe cyo kwirinda covid aho ushobora kuba wakwakira cyangwa ugatanga indwara utabizi y'uko uyirwaye icyo ni icya mbere ikindi cya kabiri ariko n'ubundi n'ubusanzwe mu mategeko yacu gusabiriza ntabwo byemewe gusabiriza ni ingeso ni inama ubundi urabihanirwa icyo dusaba ni uko ntabwo wuzuye ko tudafite abantu bakeneye ubufasha ariko ubufasha urabubonera mu nzego z'ibanze hari abatarabasha kubona imirimo ariko birakorerwa ubu ngubu ku nzego zo hasi ikindi wowe ufasha nawe byirinde ntabwo byemewe niba ushaka gufasha egera inzego nanone z'umudugudu z'akagari aho abayobozi bakuri hafi noneho ubu bavuga uti mfite umutima wo gufasha dore icyo nshobora kuba natanga cyangwa mubwire icyo nagufashamo umujyi wa kigali usobanura ko mu bana magana arindwi mirongo ine na bane bamaze kuvanwa mu muhanda magana ane mirongo inani n'icyenda basubijwe mu miryango yabo hari abana mirongo itanu na batatu bagaragaje ko bava mu zindi ntara zitari umujyi wa kigali na makumyabiri na batanu batibuka inkomoko yabo uyu mujyi usobanura ko abana byagaragaye ko badafite aho baturuka bari gushakirwa aho baba mu miryango mu gihe abafite ingeso mbi nko kunywa ibiyobyabwenge n'indi myitwarire mibi bazoherezwa mu bigo ngororamuco gahunda yo kuvana umwana mu muhanda gusa ntabwo bihagije ni no kongera ku kwibutsa ababyeyi inshingano zabo nayo navuga ngo n'indi ntego y'iyi gahunda turimo wenda binatandukanye cyane uko twabikoraga mbere aho wenda umubyara we wazaga kumwitwarira akamuza kumutwara wenda aho ari wenda kuri sitasiyo ya polisi cyangwa se ku murenge uko twari usanga tubikora kandi akamutwara tukamubwira gusa mu magambo uyu munsi hari nakwita ngo ni agirimenti ni amasezerano tujyana n'umubyeyi tukamubwira tuti tukugarurira umwana wawe dore ufite inshingano zo kumurera dore amategeko ahana umubyeyi utita ku mwana we umubyeyi akayisinyira noneho n'umuyobozi w'umudugudu akayisinyira nubwo uyu mujyi washyize imbaraga mu gukura abana basaba mu mihanda kugeza ubu haracyagaragara abatari bake bagaragara mu duce twiganjemo abantu benshi mu mujyi wa kigali ubushakashatsi bwamuritswe umwaka ushize na komisiyo y'igihugu ishinzwe abana ku kibazo cy'abana bo mu mihanda bwagaragaje ko mu mujyi minini y'igihugu harimo inzererezi hafi ibihumbi bitatu aha abarenga mirongo icyenda n'umwe ku ijana muri bo akaba ari abahungu asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa ahanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara na karyo ijwi ry'amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu ndabashimiye mwese abamfashije kugeza aya makuru ku bakunzi ba radiyo ijwi ry'amerika ariho dusoreje ayo muri iki gitondo ariko turabararikira gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bitaha tuributsa ko ikiganiro muri isanga kiri buhite ku isaha isanzwe ari kimwe mu byatambutse bityo tukaba tutarabasha kwakira ibitekerezo cyangwa ibibazo dore ko muri iki gihe ibiganiro byacu tubitegura turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya korona aya makuru yarahagarariwe na frederic nkundikije yegeranijwe na fasil gabehu jye mwumvaga ndi jeffrey mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.